bandanya kubiriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe kuri mikro muri kumwe na joy diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera ku yagezeho irya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
mwaramutse diane mwaramutse abaduteze amatwi turayahera kuyavugwa muri ikirere perezidanse ya ikirere yavuze ko umushikiranganji wa leta z'umwe za amerika agejwe imigenderanire n'ayandi makungu anthony blinken hamwe n'uwo kwivuna abansi wa amerika lloyd austin bari kiyeve muri ikirere ejo ku munsi w'imana rubaye urugendo rwa mbere rwo ku rwego rwo hejuru rwakozwe n'abategetsi ba amerika kuva uburusiya butera ikirere haraheze amezi abiri uru rugendo rwa rw'umushikiranganji anthony blinken hamwe na lloyd austin rubaye mu gihe iyi ntambara yinjiye mu kwezi kwayo kwa gatatu aho abimaze guhitana baharurwa mu bihumbi hamwe n'amamiliyoni yateshejwe ingo zabo umuhanuzi wa perezida wa Ukraine Oleksi Arestovich yavuze ko perezida Volodymyr Zelensky yabonanye n'abo bategetsi babiri ba Amerika ejo ku munsi w'Imana mu gihe igisagara ca Mariupol gisa ni caguye mu minwe y'Uburusiya kandi mu gihe Ukraine ivuga ko ikeneye ibigwanisho vyo gusatira Uburusiya uru rugendo rwari rwagizwe ibanga na Amerika kandi ivyaruvugiwemwo gushika ubu ntibiramenyekana inyuma y'uru rugendo rwa blinken na austin perezida zelensky ategekanya kandi ku munsi wa kane kuzobonana n'umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterese antonio guterese ategekanya kandi kubonana na perezida wa turukiya recep tayyip erdogan i ankara ku mugwa mukuru wa, wa turukiya kuri uyu munsi wa mbere azobonane kandi na perezida putine i moscow ejo ku munsi wa kabiri mu bufaransa perezida emmanuel macron yarongeye gutorwa kuzorongora ico gihugu hari ejo ku munsi w'imana yatsinze uwo bari bahanganye marine le pen ku majwi mirongo itanu n'umunani n'ibice bibiri ku ijana perezida macron yahabwa amahirwe yo gutsinda ku majwi mirongo itanu n'umunani ku ijana ku biyandikishije gutora mu gihe Lupene nawe yahabwa amajwi mirongo ine n'abiri ku ijana mu biharuro byashyizwe ahagaragara n'amashyirahamwe akurikirana iby'amatora perezida emmanuel macron abaye umuperezida wa mbere w'ubufaransa atsindiye manda ya kabiri mu myaka mirongo ibiri irangiye perezida macron w'imyaka mirongo ine n'ine y'amavuko aracafise urugendo muri politike yiwe muri iyi manda ya kabiri atorewe urwo rugendo rugatangurira ku matora y'abashingamateka amurindiriye mu kwezi kwa gatandatu ahatazi yuko azoronka abashingamateka benshi kugira indoto z'ibyo yifuza kuzohindura mu bufaransa zizoshikweko ibiharuro ntabanduka by'aya matora byitezwe kwemezwa neza na neza kuri uyu munsi wa mbere mu ijambo ry'iwe ryo kwigina iyi ntsinzi yashikirije aho yari ku kibanza c'iratiro ca tour eiffel ku mugwa mukuru paris perezida macron yaremeye ko azotorera umuti ishavu ry'abashigikiye uwo yatsinze avuga ko iki kiringo gishasha kidakwiye kubandanya nk'igihitiye mu myaka itanu amaze ku butegetsi
washington ijwi rya amerika tuve mu makungu tuje ku mugabane wa afurika igisirikare ca mali gitangaza ko abasirikare baco batandatu baguye mu bitero intagondwa zagavye ku makambi atatu mirongo ibiri nabo barakomereka itangazo ryasohowe n'intwazangabo za mali rivuga ko ikambi zatewe n'imodoka z'abakamikazi zarimwo ibibombe arizo mu bisagara vya sevare igisagara ca niyono hamwe n'igisagara ca bafo hambavu y'abahasize ubuzima n'abakomeretse indege ya kajugujugu ya mari nayo yarononekaye sevare iri mu bisagara vyatewe kandi n'igisagara kiri mu karere kitwa mopti muri mari cakoze gifatwa nk'ikirindiro gikuru c'umugwi jeseng sahel wahozemwo ingabo za burkina faso chade na mali mauritania na nigeri zari zagiye hamwe mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba ahandi havuga ubwicanyi mu- ni muri nigeri muri nigeria aho abantu bashika ijana na cumi bamaze kumenyekana ko bapfuye mu mpanuko bw'icyo gihugu igihinguriro ricukura ibitoro mu buryo butemewe n'amategeko ryasha ku munsi wa gatanu igisata kijejwe gutabara cyavuze ko abo bantu benshi basandavye inyuma yo gukomereka bikomeye igipolisi cavuze ko iki kibanza cahiye kiri hagati y'amaleta ya rivers hamwe n'ileta ya imo acukugwamwo ibitoro perezida buhari yaciye ategeka ibigo bijejwe umutekano n'ibijejwe guperereza kwegere- kongereza inguvu mu kugara amacukuriro y'ibitoro yose akorera mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko isanganya ry'umuriro ku miringoti y'ibitoro muri nigeria ryahitanye abantu benshi ryabereye mu gisagara ca jese kiri mu bumanuko bw'igihugu mu kwezi kw'icumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani aho abapfuye ari abanyagihugu barenga igihumbi mu kurangiza muri sudani abantu bashika miro- ijana na mirongo itandatu n'umunani baraye bishwe mu murwano yabaye hagati y'imihari yitwaje ibigwanishida cane uwaka mu ntara ya darufuru ya sudani ejo ku munsi w'imana iyi migwano yatanguye ku munsi wa gatanu mu ntara ya crink mu burengero bwa darufuru nk'uko byavuzwe na adam regal umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'impunzi n'abakuwe mu byabo muri darufuru rikaba ari ishyirahamwe ry'abagiraneza ryigenga intambara hagati y'abenegihugu muri darufuru yatanguye mu bihumbi bibiri na gatatu aho mu kwezi kw'icumi umwaka uheze abapfuye babaye benshi ku mvo z'amatati y'amatongo amatati hagati y'ibitungwa hamwe n'amatati y'amazi hagati y'amoko agize ako karere
aloyize bigira imana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika ingingo zigize igice ca kabiri cano makuru abigisha bo mu gihugu cy'u rwanda basaba leta kugira icyo ikora kugira ngo ibafashe guhangana n'iduga ry'ibiciro vy'ivyankenerwa bitandukanye ayo mafaranga rwose ubu ngubu ubu kuyafata ukavuga ngo ugiye mu isoko ni ibintu nakubwira ngo byumve mbese birakabije cyane niba turafata amasuka tukajya guhinga ntabwo mbizi ariko icyo nkubwiye cyo aya mafaranga birarenze birenze urugero aba ni bamwe mu bigisha bo mu mashuri abanza mu gihugu cy'u rwanda mu burundi naho muri make abarovyi barasabirwa kuziganirizwa kugira ngo bazoronke ikibafasha bageze mu zabukuru ano makuru yose turayarambura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika abarimu bagwiriyemwo abigisha bo mu mashuri atangura mu rwanda bahangayikishijwe no kudashobora kwishura ivyangombwa nkenerwa bibafasha kubaho basaba leta kugira ico ikora kugira ngo ibafashe guhangana n'iduga ridasanzwe ry'ibiciro y'ivyankenerwa umunyeshamakuru wacu temistokle mutijima yaganiriye na bamwe muri abo bigisha maze adutegura ino nkuru iyi nzu ikodesha amafaranga ibihumbi cumi na bitanu ariko mu mushahara mpembwa wakuyemo ibihumbi cumi na bitanu ugakuramo mu gihe cy'akaruhuko ka saa sita Ikintu bizimana cyose.
emanuel Turaguha.
umwe mu barimu bo mu mashuri abanza mu karere ka None, rusizi reka nkubwire.
ijwi rya amerika tumusanze iwe mu rugo Umushahara wenda nakubwiye, aduhaye ikaze mu nzu y'icyumba kimwe na salo Ubundi ipantaro, adutereye agatebe reka wenda imbere niba y'akameza akazi kariho kajya ibitabo kuyakorera bigaragara ko hanze.
yifashisha mu gutegura amasomo maze atwemerera ko tuganira kuguramo ipantaro ugiye kuguramo ishati ntabwo byavamo cyane nkatwe dukodesha aya mafaranga rwose ubu ngubu ubu kuyafata ukavuga ngo ugiye mu isoko ni ibintu nakubwira ngo byumve mbese birakabije cyane niba turafata amasuka tukajya guhinga ntabwo mbizi ariko icyo nkubwiye cyo aya mafaranga birarenze birenze urugero mu rwanda kuri ubu umushahara w'ukwezi mwarimu wigisha mu mashuri abanza ugitangira akazi ahabwa nyuma yo gukuraho imisoro n'imisanzu itandukanye usaga agati ibihumbi mirongo itanu mu mafaranga y'u rwanda bitewe n'uko amaze umwaka umwe muri aka kazi ayo ni nayo bizimana ahabwa muri iki gihe ibiciro bikomeza gutumbagira ariko akavuga ko uyu mushahara utakibasha no kugura bike mu by'ibanze we n'umugore n'umwana umwe bakenera mu rugo yewe n'igikoma duha umwana akenshi nta n'isukari birimo kuko urabona ahantu isukari igeze twayiguraga amafaranga igihumbi none ubungubu karitsiye ndimo uyibona kuri bibiri n'atanu ubwo bivuze ngo twabaye tuyihagaritse ni ukugenda nyine niba ari ibiyiko bibiri uguze ugashyiramo icy'umwana wowe icyo uranywa nyine ukakinyweraho cyangwa ukanacyihorera kuko urebye aho ibintu bigeze birenze ukwemera
tuvuye aha kwa bizimana twerekeje ku kigo cy'amashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka cumi n'ibiri mu wundi murenge utandukanye n'uwo mwarimu bizimana yigishamo aha ijwi rya amerika ihasanze undi mwarimu wemeye kutuganiriza ariko adusabye kudatangaza imyirondoro ye turabimwemerera duhisemo kumuhimba kabanda bitandukanye na bizimana ukiri mushya mu kazi kabanda we izina twamuhimbye amaze imyaka isaga makumyabiri yigisha ntabwo umushahara wa mwarimu uhuye rwose n'ibiciro biri ku masoko urugero nko mu bihumbi bibiri cyangwa se igihumbi magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani umwarimu yashoboraga guhembwa nk'ibihumbi cumi na bine ariko ibati rigura magana ane na mirongo itanu urumva amabati ugabanyije wasangamo nk'amabati nka mirongo itatu n'atanu ubu ngubu mwarimu uhembwa amafaranga ibihumbi mirongo itanu ugabanyije n'ibati n'ibihumbi umunani ubwo harimo nk'amabati agera mu icyenda gutyo biragaragaza ko umushahara mwarimu ahembwa muri kino gihe utajyanye n'ibiciro biri ku masoko hamwe n'ubwo burambe umushahara wa mwarimu twahimbye kabanda ku mpamvu z'umutekano we wo wisumbuye ku wa mugenzi we kuko wahembwa asaga hagati ibihumbi mirongo cyenda mu mafaranga y'u rwanda icyakora nawe ubuzima imuhira ntibumworoheye mu gihe abana bamaze iminsi itatu batangiye amasomo y'igihembwe cya gatatu uwe wiga acumbikirwa mu ishuri rya leta na n'ubu aracyari mu rugo ku mpamvu zo kubura amikoro ntaragenda kwiga ariko kugeza na n'ubu ndi kwibaza uko byagenda bikanyobera ubwo ni uko nguko bimeze kandi urumva niba ngewe ndashobora kubona ubuzima bwo kurira umwana ni ikibazo nyine gikomeye cyane urumva ko psychologically nanjye uretse morali yindi umuntu aba ashobora kugira urumva bigira impagite mu mutwe hari ikintu biba bigabanyijeho kuri morale kugira ngo abashe kubona aho gutuza umuryango ku nguzanyo eshatu zishobora gutangwa na mwarimu sako banki y'abarimu bo mu rwanda uyu mwarimu twahimbye kabanda afitemo ebyiri yishyura buri kwezi ku buryo arenga kimwe cya kabiri cy'umushahara we asigara muri banki ni ubuzima asangiye na benshi muri bagenzi be bahuje umwuga ku buryo hari n'abo ukwezi gushira bagacyura mu rugo amafaranga atageze ku bihumbi bitanu y'u rwanda kubera kwishyura inguzanyo niba ufite inguzanyo ebyiri ufite avansiri salere ukagira ingoboka icyo gihe ukanasaba kenze ushobora gusanga umwarimu uhembwa amafaranga ibihumbi mirongo itanu na bingahe akahembwa nk'ibihumbi bitanu bibiri akaba ariyo mushahara ategereje ku kwezi icyo ngicyo kiriho aba barezi bombi bagasaba ko hamwe n'iri zamuka rikabije ry'ibiciro hakwiye gutekerezwa uburyo umushahara wa mwarimu wahuzwa n'aho ibihe bigeze leta yareba icyo ikora ikazamura umushahara wa mwarimu cyangwa se ikareba cya kigega nzahurabukungu igashyiramo amafaranga yunganira mwarimu kuko aho ibintu bigeze byaturenze twacanganyukiwe mbese burya umuntu ajya kuvuga yashize nk'uko mu mpande zose bagenda bashakisha ibisubizo ntibarebe koko uburyo ki mwarimu ubuzima bwe bwa bwazamukaho ijwi rya amerika yagerageje kubaza muri minisiteri y'uburezi niba hari igiteganyirizwa abarimu cyabafasha guhangana n'aho ibiciro bigeze ku isoko ariko ntibyadushobokeye inshuro twahamagaye madamu wa mariya valantine utegeka iyi minisiteri ntiyitabaga yewe n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri telefone ye ngendanwa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza mu rwanda abarimu bari mu bagize umubare munini w'abakozi ba leta imibare ya minisiteri y'uburezi yo kugera mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka yagaragazaga ko bose hamwe abigisha mu mashuri abanza n'ayisumbuye bagera ku bihumbi ijana inzego z'ubutegetsi mu rwanda zivuga ko hari politiki yo kuzamura umushahara wa mwarimu gahoro gahoro no gushyiraho uburyo bwo kumwunganira nk'inguzanyo zamufasha gukora imishinga iciriritse yunganira uyu mushahara icyakora ku bakora uyu mwuga bagasanga guhuza imicungire ya bene iyo mishinga n'akazi kabo kabasaba gukora iminsi yose bigoranye temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokle mutijima urakenuye tuve mu rwanda tuja mu burundi aho ishyirahamwe ritunganiriza kazoza abakozi ineses mu mpfunyapfunyo rihamagarira abakoresha mu gisata c'uburovyi gutangura gutangira intererano abo bakoresha ni mu gihe ishyirahamwe ry'abakukuruke mu burundi rivuga ko abakozi barenga mirongo itandatu ku ijana badatangirwa intererano izobafasha mu zabukuru inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika yifashijemo n'abanywanyi bayo mu burundi mu isomerwa na mugenzi wacu thierrive ndayishimiye ishirahamwe inesesi ritegekaniriza kazoza abakozi ryatanguje kuva mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'ibiri isekeza ryo guhimiriza abakoresha iryo sekeza ni ryo kubasaba gutangira intererano za buri kwezi abo bakoresha nk'uko jean petindi ku masabo ajejwe iyinjira ry'abakozi muri inesesi yabibwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ariko rero abakora umwuga w'uburobyi ntibemera ibyo basabwa n'ishirahamwe inesesi kumvo babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika hariho amezi atubera meza yo kuronka imboga ayo mezi rero nayone aba iminsi mike rero niyo mpamvu n'aka kazi kacu saka kontra uno munsi umukozi uramurira inesesi ugaca ejo mukavana umurobyi nta mushahara afise ku kwezi donke ariko ibonetse bavuye kuroba bakakizana muragira depanse ibisigaye mukabigabana n'abarobyi ishirahamwe inesesi risaba abarongoye ibyo bita ibipe gutangira buri murobyi bakoresha intererano ya buri kwezi ingana n'ibihumbi bitanu n'amajana abiri mu mafaranga y'amarundi abakoresha abarobyi kumweha wa kajaga muri komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko badatahura ingingo ya inesesi hanyuma bo baje batubwira ko bafise ivyo bafatiyeko ibyo bintu bafatiye ko by'ibiharuro twe twarabwiye ko bidashoboka ko nko kuri uyu mweha wacu wakajaga umwanya munini amezi menshi abarobyi turabura dusa nk'amezi atatu amezi abiri iyo duparavina kuronkamwo ayo mafaranga mugabo bagaca batubwira ngo uteza gukotiriza umurovyi ku kwezi kandi umwaka wose natwe uwo mwaka hari usanga mu mwaka turonse imboga nk'amezi abiri cyangwa amezi atatu ishirahamwe ryo gukingira no gutegekaniriza kazoza abakozi rimenyesha ko abo bakora umwuga w'uburobyi basiguriwe bihagije amategeko ngenderwako jean petindi ku masabo ajejwe iyinjira ry'abakozi mu ishirahamwe inesesi yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ibyo bari barasezeranye n'abakora umwuga w'uburobyi novuga nti iyo myidogo ntifashe kuko kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri twaciye tugira amanama yo kubasigurira ibiri muri iri tegeko kugira babe baritegura turabisigura turi kumwe n'ababarongoye turabisigura turi kumwe n'ababaserukira hajya ku myeha hanyuma turabisiguriranira nabo nyene abarovyi n'abapatron pesheri bahari kumbura iyo myidogo ituruka kubera ubu hageze gushira mu ngiro ivyo twumvikanye ishirahamwe ry'abakukuruke mu burundi riranegura ingene hari abakoresha badatangira intererano abakozi babo mu mashirahamwe abategekaniriza kazoza joseph muhutu arongoye iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko abarenga mirongo itandatu n'umunani ku ijana badatangirwa izo ntererano avunira akagohe ishirahamwe inesesi kugira ico rikoze turabye abakozi bariho ubu barenga ibihumbi amajana abiri na cumi na bibiri n'amajana amajana abiri na mirongo ine n'umunani muri abo ibihumbi mirongo umunani n'amajana umunani n'umwe nibo batangira abakozi intererano mu gihe ibihumbi ijana na mirongo itatu na kimwe n'amajana ane na mirongo ine n'indwi mirongo itandatu n'umunani n'ibice cenda ku ijana badatanga intererano y'abakozi iryo ni kosa cyane rikomeye nibaza rero ko inss yotegerezwa kwishyuza ayo mafaranga igaheza ikaraba nuko abo bantu bataziganiriza abakozi babo bofatirwa ingingo zihambaye ku buryo bitotuma umukukuruka ari wahagwa abakora umwuga w'uburobyi mu ntara zitandukanye z'igihugu bababa ibihumbi cumi na bitanu na majana ane nk'uko bimenyeshwa n'ishirahamwe ry'abarobyi mu burundi gabriel butoyi arongoye iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu agahamagarira abakora uwo mwuga w'uburobyi kwitabira ku kamu ko kwiziganiriza akazoza kabo bazikora ko bamaze gukukuruka mu kazi ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda muri congo zivuga ko zifise ikibazo co kuronka ibipapuro vya transfer bizihesha kuja kuvurirwa hanze ya teritwari ya fizi iri mu ntara ya kivu y'epfo inkuru y'umumenyeshamakuru ijwi rya amerika vedaste ngabo ariuvira aba barundi bivuriza ku ivuriro ryo mu nkambi no ku kigo nderabuzima cya rusenda ndetse no ku bitaro bya nundu bavuga yuko bibagora guhabwa za taransiferi zo kujya kwivuriza bukavu na uvira jimmy bishemeye ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda aragaruka kuri iki kibazo kiraje inshinga bamwe mu bagwayi bo mu rusenda nk'uko bisanzwe bimeze umuntu iyo agwaye aritura ikigo cy'ubuvuzi bita poste de sante iyo binaniranye akamanuka hajya hepfo kuri centre de sante hanyuma binaniranye bakamurungika inundu icyo gihe rero yageze inundu naho hari igihe bishika bikananirana bigasaba yuko bamwungururiza ku bindi bitaro bashoboye kumukurikirana kugira ngo ubwo burwayi bwiwe bukire rero muri icyo gihe haraba ikibazo gikomeye cyane haraba ikibazo gikomeye kuko mu kumwunguruza haseri irafatira ku buryo ibifise barashobora kureka umuntu babona yuko yokira ariko kubera amafaranga ayo muvura babonye ari menshi bakamugarukana mu nkambi kuza kurorerayo urufu kumbure manirakiza vensa ni mvuze muri village ya cumi na gatatu afite uburwayi bwo mu nda musabwa kw'abago avuga yuko yabuze taransiferi imujyana ku bitaro bikuru bya uvira cyangwa bya ukavu nagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda aho natarataje ndajya kwa muganga posite de sante twegereye ndagendayo inshuro zine zose santire de sante iri hanze y'ikambi ndagendayo inshuro zitatu zose aho bagerageje ku mareferansi ijya ku bitaro bikuru by'inundu aho nabaye hospitalize hafi indwi zibiri mugabo biranga cya kibazo kikuma ari kwa kundi nyine ndagaruka aho kugira ngo bandungike imbere kumbure ku bindi bitaro biteye imbere bashima kungarukana mu nkambi nzayihaye matiyasi agendana ubumuga avuga yuko usibye kudahabwa za taransiferi zo kujya kwivuriza ahandi hatari muri fizi bafite n'ikibazo cy'imbago n'amakinga y'abagendana ubumuga zashaje ariko bakaba batarabaheza izindi umuntu agendana ubumuga wenyine ngaha twari dufise taransiferi yo kuva ngaha ni bukavu cyane ni buvira zisaha amabeki yaduhereye ko ingorane dufise ni zirezire kuko tutanafise n'ahantu dushobora kuyitura si mu nkambi ya rusenda honyine impunzi zifite ikibazo cyo kubona za taransiferi zibajyana kwivuriza hanze ya teritwari ya fisi ahubwo n'impunzi zo mu nkambi ya murongwe zifite icyo kibazo nyabenda alex afite uburwayi bw'umutima yabuze taransiferi imujyana ku bitaro bikuru bya bukavu yewe nafashwe n'uburwayi uburwayi bw'umutima ntabwo yari igihe nyine bampa taransiferi yo kujya kuvurirwa ubukwavu ya mbere barantwara baragenda abantu buvira buvira inyandikira iyindi taransiferi yo kugenda ibukavu ibukavu sinagiye n'uwo twari kumwe hariho n'abantu bihungura mwumva ngo impunzi zirahunguka zihunguka kubera kubura ubuvuzi akavuga ati umenga nshyitse mu burundi novugwa ni ukuvuga mukange ajya kurimira amahera akazana akangurira utudawa abana ntibarya n'isombe barirya ritagira umunyu umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda jimmy bishemeye avuga yuko bakomeje gukora ubuvugizi kugira ngo iki kibazo cy'izi mpunzi zifuza kuvurirwa ahandi zibone taransiferi igikorwa rero cyo kuvugira turagikora kandi aho tuvuga ni muri haseri no muri seneri seneri ni iserukira leta aho habiri niho dushyitsa ijwi ryacu kugira ngo barabe yuko bagira icyo badufasha kuri abo bantu twagerageje kuvugisha haseri kuri iki kibazo ntibyadukundira ariko umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda didier numbi wa numbi atubwira ko iki kibazo cya taransiferi gishobora kuba giterwa n'uko ishyirahamwe ryari rishinzwe ubuzima rya desi ryasimbujwe bityo ishyirahamwe rishasha ryarisimbuwe rikaba ritaratangira gutanga za taransiferi veda sengabo ku bwarajejwe rya amerika uvira mu ntara kivuye
ejo rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda yagezeho mu gisata ca sport naho duhereye mu rwanda ekipe ya apr fc iracara imbere ku rutonde rw'agategekanyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu ciciro ca mbere mu rwanda inyuma y'umunsi wa mirongo ibiri na kane w'imikino jean claude munyandinda atubwira ibindi mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje imikino yari igeze ku munsi wayo makumyabiri na kane kuwa gatanu habaye imikino ibiri kuri stade kamarampaka i rusizi ikipe ya espoir efc yatsinze rutsiro efc ibitego bitatu kuri kimwe gorira efc nayo itsinda gasogi united ibitego bitatu kuri kimwe kuri stade ya kigali i nyamirambo ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino ine musanze efc yatsinze gicumbi efc igitego kimwe ku busa kuri stade ubworoherane musanze icyo gitego kimwe ku busa kandi nicyo rayon sport yatsinze as kigali kuri stade ya kigali i nyamirambo ni nako byagenze kuri stade y'ingoma mu ntara y'ibura y'Iburasirazuba kuko ikipe ya Bugesera FC yahatsindiye Etoile de l'Est igitego kimwe ku busa undi mukino wabonetsemo igitego kimwe ku busa n'uwo Etincelle FC yatsinze Police FC kuri stade Umuganda i Rubavu ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri yombi ibera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo umukino watangiye saa sita n'igice ikipe ya APR FC yatsinze Marine FC igitego kimwe ku busa guhera saa cyenda hakurikiyeho umukino wa kabiri nawo urangira ikipe ya Kiyovu Sport itsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa nyuma y'umunsi wa makumyabiri na kane wa shampiyona ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere iracyari APR FC ifite amanota mirongo itanu n'ane ikurikiwe na Kiyovu Sport ku mwanya wa kabiri ifite amanota mirongo itanu n'atatu Rayon Sport ikaza ari iya gatatu n'amanota mirongo ine na rimwe ikipe ya kane ni Mukura Victory Sport ifite amanota mirongo itatu n'umunani AS Kigali ni iya gatanu n'amanota mirongo itatu n'arindwi ku mwanya wa gatandatu turahasanga Musanze FC ifite amanota mirongo itatu n'atanu Police FC ikurikiraho ku mwanya wa karindwi nayo ifite amanota mirongo itatu n'atanu ikipe ya munani ni Espoir FC ifite amanota mirongo itatu n'atatu Marine FC ikaza ku mwanya wa cyenda n'amanota makumyabiri n'icyenda ku mwanya wa cumi turahasanga Gasogi United ifite amanota makumyabiri n'atandatu Bugesera FC nayo ifite amanota makumyabiri n'atandatu ikaza ari iya cumi na rimwe ku mwanya wa cumi na kabiri hari Etincelle FC ifite amanota makumyabiri n'atanu Rutsiro FC ifite amanota makumyabiri n'ane ikaza ari iya cumi na gatatu ikipe ya cumi na kane ni Gorilla FC nayo ifite amanota makumyabiri n'ane Etoile de l'Est iza ku mwanya wa cumi na gatanu n'amanota makumyabiri ikipe ya cumi na gatandatu ariyo ya nyuma ni Gicumbi FC ifite amanota cumi n'atandatu tukiri mu mupira w'amaguru u Rwanda rwamaze kumenya andi makipe y'ibihugu bazaba bari kumwe mu mikino y'amajonjora mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha muri Cote d'Ivoire muri tombora yabereye muri Afurika y'Epfo Amavubi y'u Rwanda yisanze mu itsinda rya cumi na kabiri hamwe na Senegal Benin na Mozambique muri aya makipe ane y'ibihugu ariyo Amavubi y'u Rwanda intare za Senegal inkima za Benin n'inzoka z'ubumara za Mozambique hagomba kubonekamo amakipe abiri azerekeza muri kani mu mpeshyi y'umwaka utaha kapiteni w'ikipe y'igihugu y'u rwanda haruna niyonzima avuga ko ari urugamba rutoroshye ariko kandi nanone ngo byose birashoboka icyo navuga ni uko iryo tsinda ntabwo ryoroshye ntabwo ryoroshye ariko twiteguye neza tukitegura kare abantu bakaba siriyasi ibintu byose birashoboka gusa wenda icyo navuga ni uko urebye senegal urebye mozambique urebye iyo bene izo ekipe ni ekipe zose twagiye dukina nazo ntabwo ari ekipe zoroshye ni ekipe ubona zifite aho zimaze kugera muri football ariko urabizi muri football y'ubu ngubu ibintu byose ni ukwitegura biteguye neza ndetse bagashyiraho n'iyo ambisiyo ibintu byose birashoboka nk'uko mpora mbivuga mu mukino w'ikubitiro w'aya majonjora amavubi y'u rwanda azahura n'ikipe y'igihugu ya mozambique umukino uzabera i maputo ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka yari claude munyandinda i kigali
jean claude munyandinda urakoze mu burundi umurwi wa dinamo niwo waraye utahukanye igikombe c'inkino zibanziriza ihiganwa rya basketball utsinze lezipo ku manota mirongo itandatu n'indwi kuri mirongo itanu n'ane inkuru tubaza desire hatungimana kuri uno w'imana niho inkino zitangurira ihiganwa rya basketball mu Burundi ryarangira ritahukanywe n'umugwi wa Dinamo umugwi wari umaze iminsi utifashe neza ariko ukaba watangaje abantu mu gutahukana urwo rukino rwa nyuma utsinze umugwi wa Rezipo ku manota mirongo itandatu n'indwi kuri mirongo itanu n'ane karakanyamuneza ntangere rero muri Dinamo kubona basubira kwisubiza ibikombe mu gihe abantu benshi bari bamaze kubakura ku intoke Olivier Ndayiragije amenyereza umugwi wa Dinamo amenyesha igituma bari baryohewe n'icatumye bashikira intsinzi yo kuri uno w'imana kuryoherwa sikundi uko turaba aho twavuye n'aho turiko turaja buhoro buhoro turiko turabona ko umugwi uri kuriyunga uri kuritegura neza kuja muri mafaze ya shampiyona tugira tugira ya viva nibaza ko iyi nsinzi itweretse aho tugeze hama ikatwereka ko n'aho twatsinze hariho akantu dutegerezwa gukosora kugira tubandanye turonka izi nsinzi naho rero batahukanye ico gikombe Olivier Ndayiragije abona yuko hakiri byinshi byo gukosora muri uwo mugwi na rya higanwa ry'u Burundi bwose muri basketball rigiye gutangura ku munsi wa gatandatu w'ino ndwi dutangiye tugiye kugerageza muri ntuze defense cyane cyane yacu kuko uravye nk'ubu na, na match yaheruka match ya kwa gatandatu urabona ko karta ya mbere na karta ya kabiri baturusha amanota menshi baraturusha amanota menshi tukibaza igituma rero nuno munsi wabanye byatubayeko rero nibyo tugiye kwiga cyane cyane kuri defense yacu turabe ingene tuza muri defense turi turi determine dukurikiza amategeko amakonsigne tukagerageza kwibutsa tukaguma tubibutsa defense ingene aho bahagarara n'ingene bategereza kugira amakuverture nshimira imana christian wewe amenyereza umugwi wa lezipo uwo mumenyereza yigeze kuba akinira umugwi wa new star akaba yaranawumenyereje amenyesha yuko barushijwe ariko akavuga yuko na cyane cyane igice cya kabiri aricyo cyabakoze ko bo jene baza yuko atatanze ikintu kinini cyabuze kuko ugiye kuraba badutsinze muri deuxième partie bisigura yuko habaye manque de concentration peut-être nibaza ko harimo fatigue ariyo shema tactique ya defense tutakurikije kuko twakurikije muri première partie nibaza yuko niyo effet fatigue yarimo ariko nayo ntacyo kwitwaza cyane ikindi kintu badutsindiye ko ni ikintu bita amapasse exterieur nko bagerageza bagapenetra tugenda tukugana tukagira amahelp maremare agaca basohora hanze ku matitiri ya tuwapu ugasanga barayareshije nibaza ko arizo detaye za mbere zibiri zakoze ariko turagaragaza gukosora mwamenya ko ihiganwa ry'uburundi bwose rizotangura ku munsi wa gatandatu none twatanguye urukino rwo kugurura iryo higanwa rukazohuza umugwi w'urunani utana mu mitwe na new star desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha